don happen my pipo oni of ife don dey drag am o oh. im wife don dey drag am dey say im go grant interview for brazil and di interview e no sit well wit dem my pipo na welcome back to dis channel di channel wey be say we dey bring on di latest news gist entertainment to trading o palace gist o oh. na everything we dey bring on give on and na with your girl special new my pipo dis matter no sit well at So immediately the wives of the uh, or Neo Fife Jaja the second, Mr. Adeyeye. <laughs> Sorry if I call him Mr. But then English people na Mr. They, they see him. Yes, so the king Ọba Adeyeye Jaja the second. He Elisha of Ile-Ife im wives im oloris they don't they drag am say why you go grant this kind of interview and see they talk the same matter wey be say we don dey follow you the yarn since On <laughs> I go wan know which kind thing or the kind of question we be say all Ooni take reply to eh make we just dive into some things more as we dive into and we go come reveal am to wetin the king about during this interview no be small tin di man talk. o the man is going through a whole lot allegedly we hear say oni of ife travel go brazil as he go brazil they come interview him. say oni of ife wetin dey happen how you take dey manage dis wives for the ile palace and the kingdom now e come dey talk say well say e no dey sit well ever since say im truly wan go for queen naomi allegedly o oh, all these things wey be say he dey talk so he just dey pour out im mind na all these things make us know say truly Ooni oh, of Ife e wan go back to queen naomi rather or he wan make queen naomi come back to am and all efforts wey he don dey put to make sure say queen naomi come back because if you remember the time wey be say queen naomi. Naomi by herself, she put on for her social media, take right and say she is no longer interested in this marriage. And as she put am, e no come tey when the whole matter people dey talk am left, people dey talk am right, people dey do this, people dey e no over tey o, oh, e don go delete the post. If una even go check her profile now, una no go see that kind thing for her profile again. So this one come make the audience dey wonder say this one wey be say Queen Naomi don bring down the post. Does that mean that she's coming back to the palace? alas dis one don make everybody just dey look say wetin dey happen wetin dey happen but i go like make una go catch up with our stories wey be say we don upload already for dis channel if you never like our video make sure say you dey always like am and you dey also dey subscribe so that when we upload na you go be number one to go first see am now people come dey talk say in fact no be even people dey fight the oni o na because of the wives di olores when dem see the interview wey oni of ife take try to uh, make them look small for everybody eyes that is why onego dey talk say he truly wan go uh, eh, him truly wan make uh, queen naomi come back but in dey fear seeing other oloris go do ah we get like of olori ashley una know say ah uh, olori ashley that one her ah, own oh, na say anyhow anyhow na this one i want then on the other hand we get olori uh, mariam anako olori mariam anako na very gentle woman wey be say she just dey do her own thing on her own and then she they always dey tell king say oga anything wey you wan do gold one then we get queen Toby philip that one don write letter say she very soon o she go comot based on the fact say maybe she don get belle allegedly na wetin we hear o say she don get belle na im make her no even come that olojo festival and we get another one wey yes another one wey we know as temitope temitope that one eh she eh, be like say na she be the youngest after queen eh, wetin they call am queen naomi eh, na she be the next youngest now and that one no dey no dey bother the ooni but e dey dey make am dey know say na im turn always and this one no dey make am dey relating with oda oloris my people allegedly this video wey be say dey tell say oni of ife grant that interview wey dey tell say oni of ife grant for brazil all im wife dem come dey talk say this one wey be say oni do so e dey mimic dem and e dey ridicule dem because dem no stop di oni from bringing back queen naomi to di palace my people make i know una thoughts too because most of di things wey be say we don dey hear say wey dey go on come for the palace where we go here today say eh, queen ashley no want make eh, queen naomi come this one no want make queen naomi come say eh, make oni no stand low for that woman say if he come back he go to disrespect them. my people, all these things now he make only take grander interview and can't take express in mind make i know whether this interview not true or no be true if wanna know about I beg make una share for the comment section if you don't see the video also beg make you also comment for the comment section down below and this. one wey be say even though the video eh if you say na real one wey be say the interview truly truly oni of ife grant am una fit say oni of ife go fit talk about im family matter for public ah i nova i nova reason am i nova even think am like i can't decode it eh make i know na thought too because i need this thing i dey talk so because oni of ife na one man wey be say every woman na im want am na every woman na e be like every woman's dream e know the code of women e know what women want e know how to cater for women he knows the necessary things to do even at all say most of him pictures with his wife and oloris they dey always they smile and he sef dey smile except this one person wey dey dey call queen toby philip and that one don't they make many people they ask the question say wetin dey happen We will say oh, no of I know they ever they laugh if they snap with toby philip that is queen toby philip my people this question I make people just they ask and this one we will say we hear so allegedly say oh, of if I go grant interview he e come dey talk say in olori recently for the palace they no one give him. The blessing say that dey show come, they no one make he do it in one do and again in the fear their outcome probably they might go against it and many people don't even dey say make eh, queen naomi if say she won't go back to the palace make she really go say this one will say everybody don't even come The beggar and the beggar. And and can come even ask oni one another question wey be say e dey shocking can come ask oni say only why be say you you still getting? for this woman will be queen naomi na im koto say the reason why he gets um, interest for this woman now because of say when the woman did the palace he get peace of mind and the woman they always dey support him. but me on the reason say if oni talk this kind thing, wetin you won't come talk about olori aderonke olori aderonke has always been supportive too even to queen tobi philip too has always been supportive talking about the ojaja mall and every other um, things we be say oni they do okay make we come even look am us this way also what about his own children say so if so to say that only that reason he won't take collect that woman back then he needs to think twice but who will be where we still go fit talk and say eh, or, oh, eh, or oh, back king like this make you do like this we no fit do am but my people make i hear not top for the comment section una fit say this reason or the interview where be say oh new of ife take for public like this Now na the right thing or major reason why he feel like Queen Naomi should come back to him, please share it on the comment section. Make we just hope, say the union between Queen Naomi and the Ojaja the second, it go work out. Many of queens and the Oluris, they no want make anything eh, bad happen, but they don't like the fact say Oni of fair for that interview, he talk about them and he tried to make them look childish because he tried to paint them like say they be black eh outside and inside they be white. Say make Oni of fair if they divide things make it a divide and well well and for all of us for this channel we pray say whatever thing these people are going through for the palace god almighty go do it and go see them through and he go make sure say everything work out if only of any needs queen naomi god go make a day possible and if um, queen naomi also wish to go back to the palace god go make am possible my people make will just bring am to a close here don't forget give this video like share your thoughts on the comment section down below subscribe subscribe and we would like to see you on our next one. Bye for now.